particular question wey be say almost everybody dey ask me dem dey ask me whether i be girl or i be boy answer to that question i be girl i be boy too so na the two i be so some people dey say how is that possible guys if you no know read about am for google google go tell you some go say since you get uh, bola, you also get kpekus join am The answer is yes. Why some go still tell me say, okay, since you get the both sides, so why you know they use the kpekos take the knack instead you they use the gbola to the knack Now because of heartbreak i they use the kpekos before before i they use the kpekos but now i know they use them again time when i they use the kpekos i dey date man i dey date guys but since none of them take advantage of me I kukuma change to be to be boy when I be. I find peace, happiness Forget body. I not be dead boy again. Because when some people, some guys, when they come close to me finish, they don't use me finish. The next thing they will cast me. The next thing they not go take me serious. Some self they go even hide camera video me. Say finally they don't meet girl when girl gbola. They go wan video me This one I wetin guys they do me no be say i no they use my kpekus no be say the kpekus no they active If e they active no one wey no they active so people say make a day make a go hospital go check whether make a check the one wey they active pass whether na the male own or na the female own guys even without checking i know for myself say the two they active i they use the male own pass the female own and i'm ready to use the nail on for the rest of my life because now the same thing now the same feelings when you dey use the nail on so for those of you when be say una oh, dey una oh, dey for this kind condition for those of you girls when be say shame no let una come outside but una get gbola I say girl you get gbola but shame no let you come outside I beg i don't open door for una make una come outside I beg not just by yourself i know wetin i pass through before i come outside come talk una come outside comot shame for face see me na i stand boldly They talk before i no fit come outside come talk before i no fit tell anybody what i dey pass through some people go talk say why my own they always they show like the way my own they show my own they show because of say e this space wey you they see so e carry two things e occupy two things not be only one thing e occupy so tell me why I e no go show I will take expect this one and my own to do the same position So, guys, that is my answer to your question. So, guys, I believe you hear everything she said. Uh, this video has been trending for some time now, and I said, let me come and share it with you. You know, some people have this, uh, will I call it a problem, or some people like like that. Let me just put it that way. And sometimes some go into depression as a result of seeing themselves in this manner. Now she's saying that if you still there in this condition, no the shame, no you do yourself na nature na na the way you see yourself so don't just go by yourself because of the way you see yourself why some people are doubting How a lot of people are doubting her i'm going to share with you a new video where she you know kind of uh, trying to tell people that she is not uh, faking it that it is real thanks for watching please help me share this video okay bye i love you guys